Iyi ni ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu mu burundi dusamirana kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatatu itariki y'indwi ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc studio y'indwi turi kuri muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri sanga kuri uyu munsi tuganira ku magara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu mugitegurirwa mukagishirizwa ntiradijwi rya amerika ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu cyane cyane mu burundi n'u rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino ku byo tugiye kuganira ko abifuza kugira icyo bashikirije muje kuri facebook yacu muduhe telefone zanyu cyangwa mutange icyumviro cyanyu mutwandikiye kuri whatsapp nimero rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu ku isi oms ritangaza ko iyi ndwara y'umutima iza ubwa mbere mu zihitana abantu benshi ku isi icegeranyo cyasohowe na oms mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyerekana ko umwana umwe ku ijana ku isi avuka afise ubumuga bw'umutima mu burundi naho atavyigwa birakorwa kuri iyo ndwara abaganga bakurikirana abafise ubumuga bw'umutima bavuga ko atari agaseseshwa rumuri bafatiye ku barwayi bakira iyo ndwara irushiriza kwiyongera ibyo bikaba byashyikirijwe na muganga constantin nyamuzangura yaganiriye n'ijwi rya amerika ejo ku munsi wa kabiri akaba avura umutima ku bitaro kira hospital bikorera i bujumbura mu burundi mu gihe atabuhinga buhanitse nko kubaga umutima buriho mu burundi abana bavukana iyo ndwara co kimwe n'abifata bakuze birabagora kuronka uburyo bwo kuja kwivuza mu bihugu vyo hanze uretse ko bisaba amafaranga y'umurengera nta n'ubuhinga abaganga mu gihugu bafise bwo kubikora ariko hari ishyirahamwe mezo bon samaritain rikorera mu burundi riri mu mashyirahamwe rero yihaye intumbero yo gufasha leta y'u burundi kwita kuri icyo kibazo mu gufasha mu kurungika abarwayi b'iyo ndwara mu bihugu byo hanze aho bashobora kubafasha muri kiganiro muri isanga ku magara y'abantu twashimye gutumira alexi butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe maison bon samaritain rifasha muri icyo gikorwa alexi butoyi kuri telefone mwiriwe
mwiriwe cyane ndabaramukije ndabaramukije n'abakunzi b'ikiganiro muri isanga ego me murakoze cyane kandi tubashimire kubona mwataye udukorwa twanyu twa misi yose kugira mwitabe ikiganiro
Njye ndabashimiye egome turaza kuvugisha n'umwe mu bana bafashijwe n'iryo shyirahamwe turavugana kandi n'undi mushinga ntahe ari mu ntara ya cankuzo nawe ne ari mu bafashijwe n'iryo shyirahamwe reka dutangure tubaze alexi butoyi icyumviro cyo gushinga ishyirahamwe bon maison bon samarite murambabarira cyabajemo gute mumaze imyaka ingahe mutanguye ibyo bikorwa
neza na neza icyo cyiyumviro cyanjemwo mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hanyuma twatanguye eh, mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri niho uh, twarungika umwana wa mbere mu gihugu cy'ubufaransa kuvurwa umutima Mhm.
hama kugira ngo bituzemwo umuntu uwo ari we wese arahamagariwe gukora neza ni- ni- nicyo duhamagariwe nicyo twigishwa kuba kuba itire mu ku gihugu kuba Mhm.
umuntu w'ikimazi mu gihugu nicyo twigishwa Mhm.
Eh, twarakora kuva kera turi mu mashuri twarakora amabonasiyo kuja ku- kumesera abagwayi kubavuza eka no muri centre jeune nk'umwanimateri waho twarabikora twabyitaba ibikorwa vy'utwigora niho byahereye kurungika abana bagwaye hanze umutima yitwa nk'intambwe y'ivyo vya mbere twakuriyemo Ego me murakoze hari ibiganiro canke ingendo mwagize mu bitaro bitandukanye canke mwavuganye n'abaganga bavura umutima kugira mubone yuko ari ikibazo gikomeye kugira muce mufata iyo ngingo
ngo kugira ngo mfate ingingo byaje sinumva ngo nabiteguye nabonye gusa umwana ariko aratereza ku iradiyo umubyeyi ariko aratereza ngo arunge ku mwana wiwe mu buhindi hari mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu mpera icyo gihe yaronderanga miliyoni mirongo itatu z'amarundi ngo ajye mu buhindi kuvuza umwana umutima Mhm.
hanyuma rero nanjye naciye ndondeza ndashaka umugenzi yakora mu gihe w'umudagi arampa abafra- abafaransa babikora Mhm.
hanyuma n'uwo mwana turabikoze birakunda yagiye turishitikaho y'indege gusa n'igitabo cy'inzira ciwe Mhm.
agira biraheze burya rero ababyeyi barabwirana ah, nagiye mbona abandi baza bandondera bandondera hanyuma rero mpava ndegera abaganga b'umutima mu burundi dufise bat- batanu batari batandatu Mhm.
ndabona bandungikira urumva iwacu mu ishyirahamwe bose amarite nta consultation dukora twakira abaganga b'umutima baturungikiye
Ego me mumaze kurungika abana bangahe kuva mutanguye
Eh, twatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri turungika abana gusa ariko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twatanguye kurungika n'abakuze bakeneye kubaga umutima nabonyene rero yaniseyo umucanguzi mwavuze nawe arakuze arakora akazi ka leta ubu kuri ino saha tumaze gufasha ijana na mirongo ine na bane Eh, bamaze kuvurwa umutima mu bihugu vyo hanze b'abarundi Eh, ariko tu, turazi yuko kumbure hariho n'abandi basanze barwaye uwo mutima kumbure batarabamenya bo mbe abo barwayi babamenya gute
Bo, nabivuze abagwayi tubarungikirwa n'abaganga b'umutima cyangwa aba- abaganga bavura indwara y'umutima cyangwa abaganga ah, bavura indwara z'abana u- u- uwo babyumva kivyumva yibaza ko bugwaye nanyarukiye ku muganga w'umutima niba duheze akamenya a- agafata ingingo ko akeneye kuvurirwa hanze agahita akamuturungikira
Ego. None ubu turiko turavugana hari abo baba bari hanze bariko baravurwa bangana gute?
Bo, kuri iyi saha tuvugana turafise eh, abana b'abarundi bane bari mu bufaransa Mhm.
n'umwe ari mu bubirigi Mhm.
afise n'abandi bakuze bari Khartoum muri Sudani babiri eh, ku Mhm.
bitaro by'abataliyani biriyo Mhm.
ndetse hirya y'ejo tuzorungika abandi bane bakuze bazoja i Khartoum nyene bose kuba kubaga indwara y'umutima Ego me abo bamaze kugwara murabandanya muvugana nabo mubakurikirana kumbure kugira murabe yuko naho mutari abaganga mugume mubakurikirana murabe yuko bagikomeye canke yuko hari utundi tugorane baba bafise mu nyuma.
yego turagira suivi medicale iyo ba- ba- ba- bakize turabandana tubakurikirana ndetse n'abo baganga babavuye rimwe mu mwaka tubakira umugwi w'abaganga bavuye hanze baje kuraba abo baki- abo bavuwe n'ubu tariki mu kwezi k'umunani mu ntango hazoza umugwi w'abaganga b'umutima bavuye mu butaliyano baje kuraba abo- abo bose bavuwe umutima ko bameze neza ko bameze uko bababaze Tuzi baca bagenda baravye abandi bashasha tuzorungika mu guhera mu ntango z'umwaka uza Mm, none mubarungika gute muronka uburyo mubukuye he?
Eh, twebwe icyo dukora tubarondera abavura ku buntu bakongera bakababeshaho ku buntu Mm.
vuga nta- nta bitaro biriha nta miti bariha Mhm.
Eh, ico birihira baririhira itike y'indege igitabo c'inzira ibipimo vyo ngaha ibintu byose bibera ngaha nivyo birihira vy'umurwayi ariha Mm.
ariko ni ukubwira ko benshi bibananira kwirihira nubwo wumva eh, atari byinshi cyane Mm.
Mm.
Ego mwe murakoze twavuze yuko turi kumwe n'umwana umwe mu bo mwafashije mwoshobora kumuduha kuri telefone
yego ndamubaye ego me mwa wa mwana murakomeye
Yego, mwitwa nde
tagafembe Darlene.
Eh, mwarakize
Yego, Eh, mwakize gute mwavuriwe he byagenze gute
bavuye mu Faransa kandi byagenze neza.
Eh, ubu umeze gute
Bumeze neza.
Eh, wamenye ryari kurwaye umutima
Namenye niga mu wa gatatu.
Eh, hama bica bigenda gute
Nyuma baca baragenda baramvuza.
Mm.
Mm, Ego me Eh, abo bantu bakora muri mezo bon samarite canke Alexis Butoyi nta kajambo mushikiriza ko kumushimira
Kora akamushikiriza.
Eh, mu- mu- mumubwiye iki bivugire ku radio bavyumve
Namubwira Imana imuhezagire kandi imwongereze imigisha. Azokwamukwa nyine.
Eh, ni byiza cyane ni byiza cyane ni byiza ko wakize kandi natwe turatera intege abantu nk'abo bafasha abantu turi kumwe kandi na Alexis Butoyi ari mu ntara ya Cankuzo Ah, murambabarira ni Aniseti ndarubonye mu ntara ya Cankuzo Aniseti mwiriwe
biriwe ego me muri mu ntara ya Cankuzo mumerewe gute ubu
ego turi mu cankuzo tumeze neza ubu ibintu bitari bike bitashoboka ko dukora imbere y'uko uja kwivuza ubu nka byose birashoboka turabikora aho nogira ko mvuga ko ntaraja kwivuza ntibyakunda ko nshobora kuryama ko naca nguma nkorora cane ndetse ntuhemere gahakwa kwanka Hmm.
ariko rero yamaze kuvayo ubu ndaryama neza ndafungura neza ndetse na siporo ubu natangiye kubikora Eh, mwamenye ryari ko murwaye indwara y'umutima cyangwa abaganga babapimye ryari
rero natangiye kumva ko mfite ikibazo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko sinashobotse menya icyo ngwaye Hmm.
nuko ujya abaganga ba- batandukanye babiri Hmm.
barabuze icyo ngwaye batangura kumbwira ko ngwaye bronchite arampa n'imiti Mm.
ariko ndabita ndabona yuko atagihinduka Mm.
niho rero na muganga w'umutima eh, kuri ramezo medikare Mm.
rero amaze kungira ekokeri atarambwira ko ngwaye umutima kandi yizewe ko bangira firipitalidake Mm.
naho yatagira ko ambwira ko ari ishyirahamwe Mm.
rifasha n'abaganga bo hanze
Eh, uca ubaronka gute aba- ba- ba- bagutwayeyo gute
uwo muganga nyine yaciye ambwira ko bikenewe ko tugira raporo medikare turayigira Mhm.
aduta uwo nyene butoyi alex Mm.
arayi- arayika hama baratanga inyishu Mm.
baduhaye ku- kudoda ku gipimo ryarahinduka Mm.
gushika usanga ndi mu bihe bikomeye kubona yahatswe n'ubuzima Yego.
ariko rero ikindi ah, hose baraza baradupima Mm.
inama zikondera ibikenewe nk'uko alex yamaze kuvuga Mm.
ama n'abandi bafasha inshuti n'abagenzi ndetse nta- n'ibindi shyirahamwe ntazi mugabo ryo hanze alex abantu wese yobimenya neza Bya- byaradufashije ku- kuronka itike y'indege kuko byari bigoye by'ukuri amahera ntiyari make Mm. Ego me wavuriwe mu gihugu icahe wamazeyo igihe kingana iki
navuriwe itatomo muri suda Mm.
yo ukwezi n'inusu Na- nagiye itariki cumi na zitatu z'ukwezi k'icyenda mu Mhm.
bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Mm.
garuka mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icumi Mm. Ego me murakoze none akajambo wobwira bariko baratwumviriza canke ko gushimira um, maison bon samarite nakahe
kuri ndashimira cyane mbosa na hekine cyane cyane butoyi alex kandi ndashimira na n'umuganga yankurikiranye dr ndiseta jolis Mm.
n'abandi barwaye abo tuvukana n'abandi bose bajye baranshika ko bakanterera mu buryo nari nkeneye Mm, kandi bigashika bigatumu ukuntu batwitaye bakatuvura mm, uyu munsi meze neza mm, Ah, nkashimira haye hakajya gushobora kuvuga mm.
ko byagiye
ego mwe murakoze turumva yuko na telefone iriko iramera nabi ariko turagushimiye cyane tugaruke ku mutumire wacu mm, alexi butoye imbere yuko twakira abafise icyo bashikiriza eh, nyakubahwa alexi butoye kuva mutanguye ico gikorwa abarwayi bose mumaze kurungika bose nta wahasize ubuzima bose baje bakomeye
Eh, abo tumaze kurungika muri abo navuze ijana na mirongo ine na bane ego
hariho eh, babiri bitavye imana bitavye imana bari bari hanze nyene
mm.
ego hariho n'uwundi umwe yagarutse batamuvuye ko basanze vyararengeranye Mm.
Eh, ni ukuvuga ni inzungu wacu tumaze kugira haniniya abasi- abasigaye byagenze neza E, abo rero bitavye imana muca munyaragasa mukaronderera ubundi buryo bwo kugaruka mu miryango yabo bakabafu bino
ego mu byo tu- tu- tu- mu masezerano tugiranye nabo bavura bara- bara- nico nico baragikora Mm, eh, n'abagwayi haba hariho asiranse asiranse voya- haba hariho asiranse ikibyitaho bakabafura ino Mm.
ariko se amashirahamwe yose mm,
amashirahamwe si ibihugu byose bi- bi- bigira gutyo igihe umurwayi abino yasinye yuko ni- bishitse akitaba imana bazomuhamba hariya mm,
ariko hariho n'amashirahamwe bi- bi- ya- ya- ashobora guca atahukana ikiziga tukagishikiriza abavyeyi mm.
ego ego mpe murakoze ikiganiro ni murisanga ikiganiro c'amagara y'abantu turiko duca irya nino ikibazo c'indwara y'umutima mu burundi dufise umutumire alexi butoyi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe maison bon samaritaire rikorera mu burundi riri mu mashirahamwe yihaye intumbero yo gufasha leta kwita ku kibazo co gufasha kurungika abarwayi b'indwara y'umutima mu bihugu vyo hanze aho bashobora kuvurwa kuri telefone turafise meshake meshake mwiriwe
Mwiriwe.
ego me meshake mufise ikibazo canke mufise intererano
Dufise akabazo. Mutubarize umutumire. None iyo ngwara y'umutima ifata gute ko wumva ifata hari abayivukana n'abayi- n'abayirwara bamaze gukura none Mm.
cyane umuntu yoyikingira gute mm.
Eh, ego me kuri ico kibazo cawe twari twifuje kuvugana n'umuganga muri abo bafasha abo bantu ariko twasanze afatiriwe cane ariko sinzi yuko alex butoye hari ico yokwishura alex hari ico womwishura
ego bo kuri abo- kuri ya- nabone numva ko yabitahuye a- asanga afise ko nosiyo eh abana benshi baravukana indwara y'umutima n'ivyo cyo bita cardiopathique congénitale Mhm.
ariko eh, uku- ibi- ibituma bavukana indwara y'u- y'umutima biratandukanye hariho ibizwi n'ibitazwi hanyuma abo nabo baba bakuze ubu bafise icyo bita cardiopathique rhumatismale Mm.
iba yavuye yo- yo kuri angine angine ijya muzi yavu- i- iba yavuwe nabi cyangwa itavuwe igaheza ikaza kukonona cyo bita utuvaruve mu mutima Mm.
nicyo gituma benshi muri abo baja kuvugwa tw- tw- ico- ico gihande c'umutima ca- cononekaye bara- bara- baraki- barakirepara bataki- batakivuye bakagisubiriza niko babavura benshi muri abo bakuze ego eh, hanini nibaza abafise aba- agiye ku muganga w'umutima yomuha umuco ku bindi ku zindi ndwara murakoze ego me naho turungika ku muganga w'umutima ndumva yuko umenga ufise ubumenyi butari buke muri ivyo vy'indwara y'umutima kubera ko mbura ubikoramo kenshi hari ubushakashatsi canke utundi twiga aho waragize haruhande kugira umenye cane ibijanye n'iyo ndwara
ego gusoma gusoma ku, ku, no, ku, no kuvugana n'abaganga bashobora kumenya utundi tw'indwara u- u- mugabo abantu baravuga usanga bandika ibitandukanye Mm, eh, hari igihe bivuga ati nk'iyo umubyeyi bungenze ah, agafatwa nabi agaturubikwa mm, eh, bira- eh, birafekita umu- umwana hari iyindi mpamvu hereditere sinzi nyine ntoki ivuga mu kirundi Eh, bivana ku rukurikirane rw'imiryango cyangwa iya urwaye umutima Mm.
Eh, ukuntu badoka ahanini benshi biba ari uko hakazoba nk'umuntu yarwara umutima iyo ni konjenitale romatizima rero nababwiye yuko ari angine angine rero no kwitinya abantu bafise abana barwara angine Mm.
yego Yego me- Eh, turafise alfred kuri telefone alfred mwiriwe
mwiriwe neza alfred muri he mwifuza gushikiriza iki
ndi i bujumbura Mhm.
yego ikibazo nagomba kubaza hari nagomba kucerekeza ku muganga ariko numvise yuko atashoboye kuboneka yego ariko reka ndakibaze kumbura uwo museminari aho yobwira icyo amfashije Mm.
Na- nari nabonye mwarimu avuga yuko i- indwara y'umutima yabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi Mm.
rero nagira mbaze ibituma nyamukuru bituma iyo ndwara igwira i- icyo iva ko mu bisanzwe Mm.
akandi kabazo ni uko na- na- nagomba kubaza mbega hariho uturere nk'ibi twita region naturere canke eh, uturere kam
Mm.
aho yibonekeza cyane gusumvya ahandi Mm.
hanyuma nico twokora rero kugira ngo utara- uwo itarafata kugira ngo ukuntu yoshobora kuyikingira Yego.
Nizo tubazo nari mfise n'utwo Ego me Alexi butoye ngira yakumvise Alexi ibituma nyamukuru ico iyo ngwara y'umutima ivako n'uturere kumbure yoba ibonekamo cyane mwebwe mura- mumaze ico gihe cose mwakira abantu ngira muramenya abantu benshi aho baza baturuka hari ico wamwishyurako
yego abantu benshi mu bo tumaze kwakira bo- bo nka bose baba turafise- tumaze kwakira abantu bava mu ntara zose z'uburundi aho tumaze kurungika bava mu ntara zose z'uburundi ariko benshi twakira ni abava aha mu kiyaya c'i bujumbura Mm.
mugabo ntibisigura yuko baba bujumbura c'ibitoki bujumbura rirare rumonge nibo benshi mugabo ntibisigura yuko aribo aribo baba- baba- bagwara cyane oya Mm.
novuga isibo ndabiha nuko aribo begereye i bujumbura Mm.
kubera i bujumbura abaganga b'umutima bose tu- dufise bake niho bari bose bari bujumbura Mm.
bumva abaganga bose bari bujumbura hanyuma abo bava ruguru ni umwe umwe aba afise inshuti bujumbura cyangwa yaba ya- ya- yama komiti yama komiti ya misi yose agahera bavuga ati reka nje ku muganga w'ubuhinga kuko abaganga b'abahinga aba specialiste ngira ngo abarenga mirongo icenda ku ijana bose baba bari bujumbura Eh, mu gihugu hagati hariyo bakeya eh, hariyo bake cyane Eh, numva ni nabo bashobora guca bamenya eh, n'ingene boriyanta umu- umurwayi nayo handi hoho turabona n'abantu twakira benshi Mm.
bashika i bujumbura ba- ba- bavuye mu ntara za kure Mm.
basanga yarengeranye amaze igihe kinini ari ku miti y'igituntu imiti ya bronchite imiti ya asima ariyo a- a- afata U- ariko amaze kuza i bujumbura ku muganga w'umutima agacambwira ati ufise indwara y'umutima kandi niyo wavukanye ugasanga ni nk'umuntu w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itatu bagabo wumva kuva avuka baba bava ku ndwara iyi bavura iyi kubera ngira ngo ibimenyetso vyinshi vy'indwara bi- bisa hanyuma ugasanga rero hanini uburere uburere bu- tw- twakiramwo abantu benshi n- nubwo Yego me kandi no kubw'ivyo Ego, Mm.
ego, aravuze arabajije n'ico iyo ngwara yo bivako kumbure kugira yikingire ntazagwe mu mutego hari ico mwamuzi coba gitera ingwara y'umutima kugira umuntu ntagikore
Bo- eh, navuze ibintu hereditere bito ahubwo yovuga avuga ati ibimenyetso kugira Mm.
ngo kugira ngo ashobore guca anyaruka ku muganga w'umuhinga n'andi hoho ibite ibi- ibi- ibituma bitera navuze ko ari ikintu hereditere navuze ko hari n'ibindi bitazwi Ego, byinshi bibaza umuganga ego me ntitwagize amahirwe yo kuronka umuganga ariko niyumvira ko tuzomurondera kumbure muri kazoza ka hafi Adele kuri telefone Adele mwiriwe
Mwiriwe neza mumenyesha makuru bego twiriwe kabisa.
muri he mwifuza gushikiriza iki
Je nsanzwe ndi ngaha mu Burundi mu Rumonge. Hanyuma mm, ico nashaka gushikiriza n'ukuri ni nko gushima je ndiko ndumvira ko mu gihugu cy'u Burundi hariho abantu b'umutima mwiza nk'uko bagenda bafasha abantu barokora ubuzima bw'abantu bamwe bamwe ni ukuri n'iteka rikomeye cyane nashaka gushimira uwo mutama mwatumiye umutumire afite umutima mwiza nk'uwo gufasha abantu koriyanta abantu muri icyo gikorwa cyiza cyo kugira arokore ubuzima bw'abantu icyo gikorwa rero si twe gusa twagishima ni ukuri twe naho twoshima ngira ntitworonke icyo tumushimisha reka imana yo mu ijuru ibyo bimushimire ko hamwe n'iyi mejo nyine isanzwe bisanzwe bikorana ni ukuri rero tukaca tugira tuti baraba ukuntu nimba hari ukuntu bashobora gukwiragiza nk'ubutumwa mu ntara zitandukanye ibigo byogenda bifasha byigisha ku buryo abantu baba bafite iyo ndwara bafite uburyo ubwo buryo busabwa kugira ngo baje nk'iyo hanze ni ibintu byumvikana cyane rwose bamenye ikiraro babace ko abo biyemeje gufasha kabisa ni ibintu biryoshye cyane ngira nti abantu bafite umutima mwiza nk'uko mu gihugu bagwira ari benshi imana ibahezagire ni nko gushima n'ukuri dushimira namwe bw'ijwi rya amerika mugenda mutanga ibiganiro byiza nk'ibi by'abantu bakora ibyiza nk'uko murakoze cyane rwose murakoze namwe twakire kandi porosiperi porosiperi mwiriwe porosiperi muratwumva
ndabumva yego umuduzi ijwi muri hehe mwifuza gushyikiriza iki
joni ngaha mu gisagara cya bujumbura yego ku bijyanye n'iyo ndwara turumva yuko hari amashyirahamwe ariko arafasha abantu barwaye iyo ndwara umuntu bishobora kubatora gute aderese z'aho baba baherereye
yego ni icyo kibazo gusa
ni icyo kibazo hanyuma nkongera mvuga nti none ko mbona abantu batera bayirwara ku yoba iva ku iki umuntu ashobora gukora kugira ngo ntibandanye imushindikaza mu gihe yoba yamaze kumenya yuko ayirwaye
icyo kibazo hari n'uwari yakibajije imbere yawe ariko ko tutashoboye kuronka umuganga w'iyo ndwara reka tukibikire umuganga ntitwamuronka mu nyuma ariko dusabe alexi butoyi w'ishuri ya dere ibindi bigo mukorana kugira muhimirize abantu kumbure nimba bumva batamerewe neza ko bakwitura abaganga hari igikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu musanzwe mukora mu ishyirahamwe maison bon samarite
ego igikorwa ntiduhimiriza abanyagihugu twebwe turafite igikorwa dukora cyo guhimiriza abaganga b'ibitaro bya ruguru nicyo twatanguye tukababwira ati munyu umuntu mwikeka ko rwaye umutima mu murungike bujumbura ku baganga b'abahinga hanyuma tubwira tuti nimba yoba ari umuntu ataraga bujumbura atahazi aca aturondere muri twebwe mu ishyirahamwe hanyuma turamutegera nimba avuye igitega nimba avuye makamba turamutegera kuri ya rebisi tukaba twamufatiye nimero ku muganga w'umutima hanyuma akagirisha ibipimo hanyuma adafite aho arara tukarondera tubafite imiryango ihora indara abantu nk'abo imiryango y'ubujumbura ihora indara abantu ba ruguru badafite aho bashikira hanyuma hari umuganga hanyuma wumva ingingo ifatwa n'umuganga wavura umutima niwe agomba afata iyo ngingo na alo turakumva
nsubira inyuma gatoya bagomba bavuga ngo ibitera iki rero numva ahanini ahubwo n'ubabwira ibimenyetso byatuma umuntu yaca yihutira ku muganga w'umutima ufise umwana agira ubushyuhe budahera inkorora idahera n'umutima utera cyane ibyo bintu ubibonye ku mwana wiwe n'ubu nabyuka ajya ku mupediyatire cyangwa ku muganga w'umutima ufashe imiti kabiri gatatu ntikire wenda ku muganga w'ubuhinga hanyuma nibo bazoheza bakamurika mu mutima bagaheza bakakubwira ati umutima umeze neza cyangwa ararwaye ibyo bimenyetso nka bose baba bihuriye ko ni uko hanyuma ikibitera n'ingene bayikingira nta kinini ndabizi ko nta nta sinibaza wumva nk'iyo nk'iyo bavuka nayo urumva kuyikingira ntibikunda ariko ikintu herediteri wumva ntushobora kukikingira hanyuma aho dukorera dukorera ngaho i bujumbura muri rohero ya kabiri turabagitira bikukira boulevard de l'independance ku nimero cumi na gatatu
wobasubirana ari hafi y'icicaro ca smart siege habona kuri barabara nyene niho dukorera ego ni telefone dukoresha ni nyene nimero mirongo irindwi n'icenda mirongo ine na kane mirongo itanu cumi na gatandatu
murakoze ntibaza ko prospere yari yabaje nyine yo batora nawe aciye aronkera akaryo kuronka inyishu ikiganiro ni muri isanga ikiganiro ku magara y'abantu ku munsi ya gatatu turi kumwe na alex butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe maison bon samaritain rikorera mu burundi riri mu mashyirahamwe yihaye intumbero yo gufasha leta y'uburundi kwita ku kibazo cyo gufasha kurungika hanze y'uburundi abarwayi bafise ubumuga bw'umutima badashobora kuronka uburyo bwo kwivuriza ngaha iburundi murambabarira na nyabujya atanu uburyo buriho bwo kuvura iyo ndwara mu burundi kuri telefone turafite juvenal juvenal mwiriwe
neza yego me muri he mwifuza gushikiriza iki
je ndi mu rutana ahantu ku mutumba bita ikayove ikibazo cy'iwanje nari mfise bisi basa n'ababyishyuye nagomba kubaza gusa yuko iyo ngwara bo ukuntu boshobora kuyikingira canke uko ahandi nko mu bihugu biteye imbere y'uko boba bararose nk'urucanco bakaruzana nkino mu burundi hanyuma rero nari kukibaza umuganga nuko atari yaje mugabo reka nje nshimira iyo shira iryo shirahamwe mezo osamarite yiyumviriye yiyumviriye gukora ineza nk'iyo nkaca nongera nkabasaba ko urumva bafise ibiro bimwe bikaba biri mu gisagara ca bujumbura boraba no mu zindi ntara bakongereza bagashiraho amabiro kugira ngo abadashoboye gushika nk'ibujumbura boshobora kugira kugira ngo bashobore kubatora hafi murakoze
ego murakoze alex butoyi hari imigambi yo kugurura ibindi biro mu ntara zo hagati mu gihugu mufise
kugurura ibiro mu gihugu hagati nibaza ko bidakenewe kuko urumva abaganga b'umutima bose dufite ngaha mu gihugu bari bujumbura kandi urumva twakira abo baturungikiye gusa imigambi yo turayifise yo kugira ngo kugira ngo tugabanye igitigiri cy'abana bahitanwa n'iyo ndwara y'umutima bafise ukuntu turiko twateguye inyigisho tugomba kuba abatitire b'amasantre de sante mu gihugu cyose intara ku ntara dufatanije n'abaganga b'umutima dufise turiko twateguye inyigisho dushaka guha gutanga ku ntara ku ntara kuba kuba kuba baserukira amasantre de sante n'ibitaro byo mu gihugu hagati ukuntu bomenya iyo ndwara ukuntu bomenya umwana yayivukanye icyo bomufasha n'ingene bomurungika ku muganga w'umuhinga kugira ngo kujya ujya anise yabivuze ntibasubire gutatona batanga imiti ya bronchite ya asima y'ibituntu hanyuma iyo nzego nyinshi zishaka gutegura nibaza ko icyo kintu kizotuma abana bicwa n'iyo ndwara y'umutima bagabanuka kuko nubwo bitavurirwa ngaha babimenye kare hari imiti baba baraguha ugasanga iraba iragufasha imbere y'uko kukuvuriza hanze bishoboka nayo handi ho burya ni ukubwira y'uko n'abantu twakira n'abo twakira tugakorera amadosiye benshi barapfa ayo madosiye acigwa hari n'abapfa bagende urumva burindwi burindwi tuba dufise ababyeyi dutelefone ati wa mwana mukuremo ntakiriho kandi turakira amadosiye menshi iyo ari hagati ya mirongo irindwi n'ijana buri mwaka ariko wumva ko benshi baba baje byarenze baritaba imana wumva dufise uwo mugambi hari amashyirahamwe yemeye kuduha imfashanyo kugira ngo icyo gikorwa gishoboke mu nyuma barisubiye ko baravyanka abandi nabo tuba turadodoha hirya no hino ngo badufashe ariko ntituraronka abadufasha ariko turizeye yuko vuba vuba cyane tuturonka abadufasha kuko turafise ukwizera kuko kandi dukora mu bintu mu muco ni igikorwa cy'imana dukora ndibaza ko tuturonka abadufasha kugira ngo izo nyigisho zishikire benshi hanyuma abapfa bishwe n'iyo ndwara bagabanuke hanyuma kandi n'aba- n'aba- n'abitura abaganga b'abapediyatri n'abakadiyologe n'ubwo bose bari bujumbura Mm.
biyongere hanyuma aba bana bandanye babaho ni- nico- uwo niwo mugambi dufise ego murakoze Egome hari na Juvenal yabajije ibijanye n'urucango n'urucanco murambabarira nibaza yuko ntiyenze nta rucanco rw'umutima ruriho hari ubwo mwamuzi
oya urucanco nta ruhari no mu bura- no mu bihugu vya buraya nta bihari ariko ibihugu vya buraya vyovyo bateye imbere barabona bari- umuvyeyi bungenzi agiye no kugisha ekografi iyo ngwara barabona ko umwana ayifise Mm.
ndetse n'aho bashobora no kumugira operasiyo ataravuka akiri mu nda urumva ko bageze kure ibyo byo numva iwacu ni- ntibirashikaho ntibirashikaho ariko mu maca- makigo rucacu nta ruhare murakoze turafise na Fideli kuri telefone Fideli mwiriwe
mwiriwe mwiriwe Egome tukusabe munyarutse
mbo je ndashaka kubaza none iyo rwaye umutima wimenya gute ibimenyetso byayo biyiranga byibara nk'ibihe
Mm, ariko yari yabyishuye uh, utanguye kubona umwana wawe akoragurika a- akorora murambabarira umwana ah, agwaye n'amanjine n'ibiki ibyo yari yavuze eh, ko eh, boca umunyarukana kwa muganga ariko ngira ugomba kubaza ku muntu yoba akuze
eh niko ngomba kubaza yego hari ikindi ufise
nshaka kubaza none ifata abantu bari ku rugero rumeze gute abana bo yoba ibafata
egome ndetse yuko wayi- ugomba kubaza ati ndetse abayivukana hari abandi bakuze gatoyi yobifata
eh nk'uko nyene egome asa n'uwari yacishuye reka tumuhe akanya imbere ko tujya kwa william eh, alexi butoye mwa- mubanze mwishyure fideli umuntu Ego, akuze nubwira umuntu akuze ko amenya ha- hamaze abana bayivukana eh, urumva ibimenyetso baba bafise umutima utera cyane eh, gu- inkorora idahera eh, ubushuhe eh, ku bintu guta- na- n'abatagira akayabagu barabaho Eh, abakuze nyene numva- bamaze- bamaze kuba iyo yo iba yavuye kenshi iyo abo dufasha nabo iba yavuye kuri anjini itavuwe neza hanyuma nabo bonye ibimenyetso ni bimwe umaze kugufata ukuze ibimenyetso ni bimwe konda eh, ku- ku- kutagira ikintu cy'ingufu ukora eh, nta- cyane cyane uriko uraduga ahantu uduga amayesikariye ukumva urarushe eh, hara- haraba eh, ndakubwire ko nka- nk'abigeme bo canke aba- aba- abavyeyi bibungenze eh, niyo a- asamye agiye mu- a- a- asamye mbanyi asamye mu bitaro kubera kunanirwa kwa cane nibyo bimenyetso hanini iyo umutima utera cyane gukorora inuguta kuruha eh, ibyo byose u- nabwo uzoba ubifise n'ubu nyene cumugira nyarukire ku muganga w'umutima eh, kugira ngo bamu- bamugirire ekogarafi y'umutima yego murakoze egome alex imbere yuko twakira uyundi munywanyi ndababaze iki gihe nk'ubu turi ko turavugana mufise urutonde rw'abarindiriye kujya gukorwa hanze rungana gute
kuri urutonde eh, gushika umwaka uhereye gushika mu udafise gushika mu kuri cumi na rimwe ndafise abashika cumi na batanu
Mm, abo cumi na Barindi- batanu amadosiye agezehe
amadosiye umva yaremerewe bari porogaramu n'amatariki bazogira ko arazi niyo bazoja turahazi Eh, ariko ni ukubwira yuko gushika ku- gushika kuri no tariki tumaze kwakira eh, amadosiye eh, mirongo ine n'atandatu ku mwaka utangura Mm.
yego egome reka twakire claude claude mwiriwe
Mwiriwe, mwa- atwibutsa akanimero
ego ni ico ugomba kubaza
conyene kabisa Eh, reka akisubiriremwo naho ndakazi mwibutse nimero alex butoyi inimero z'imirongo irindwi n'icenda amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi na gatandatu canke mirongo irindwi na gatanu amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi na gatandatu egome nibaza yuko yazumvise turakira kandi eliya eliya mwiriwe
Mwiriwe neza cyane rwose ku isi cy'amerika egome mubaze canke mugire ico mushikirije
ndaguhaye ndashobora mutumire
muragwaye
nari ndamuhaye mwiriwe eh murambabarira murambabarira ngira arakumva
egome mhm
amajewe ndaramu narigeze kuba mbana n'umuntu ahantu nakora w'umwana bavuga yuko yarwaye yavutse arwaye umutima ego
yaragiriwe amahirwe aragenda hanze barawumuvura kuko yara- yaravuka mu muryango wifise ego
ariko byaragaragaye yuko uwo mwana ata- atasubiriye kugira ubwenge bukwiye niko umutima boba bawuvura akandi kabazo nako narabonye umuntu yagiriwe amahirwe aragenda kuwifuza hanze aho ya- kuko yari yawuvukanye ubu nyine yarashize yaragarutse i burundi mbega mu mwanya baba bariko baramuvura uwo mutima ariyo moteri ifite umuntu muri uwo mwanya aba ariko afashwa n'iki murakoze ku ijwi rya amerika ego mehe ivyo nibaze yuko ari ikibazo twari kubaza umuhinga muri ivyo vyo kubaga canke gukurikirana izo ngwara ariko reka tumusabe abishure me- nyakubahwa alexi butoyi ariko abaza yuko eh, abantu mukurikirana baba baravuye kuvugwa hanze eh, canke abo bana hari abo musanga bafise ubwenge budakwiye
ego aba abonye dukurikirana nabo bagwaye nabo babonye bagwaye bafise iyo ngorane usanga usanga bari mu bice bibiri bafise iyo ngwara bavukana bavukana umutima iyo konjenitale hari abo hampande y'ingo y'uko baba bafise umutima utugaye neza abafise n'ikindi n'ubundi bumuga bita trisomi venteye donc usanga ari ubwenge budakwiye usanga n'umwana ah, urabibona mu maso hari abadasanga bacira inkonda donc ubwe- ubwenge nyine nyine buri down niko babita mu cyongereza iyo rero barwaye uwo mutima ibihugu benshi ntibikunda kubakira banashaka no mu bihugu vya buraya dufise ubwongereza gusa nibwo buha bwakira abana mwe nabo nabone bakakira bakeya nk'umwe canke babiri mu mwaka bafise umutima wuguruye n'ubwenge budakwiye wumva ari ibintu bibiri baravya ko eh, acamara igihe kirekire muri reanimation agatwara Ugasanga n'uburyo bitera bwinshi bigatwara n'uburyo bwinshi
ego iburaya burya reanimation iratwara ibihumbi bitatu canke bine vy'amayero ku munsi ego hanyuma kandi agacamo igihe kirekire ugasanga umwana umwe avukanye umutima n'ubwenge budakwiye atwaye uburyo bwo kuvura nk'abandi bana batatu canke bane nicyo gituma abo bonye niyo tugize amahirwe baka- abatwakirira abana bafise iyo ngwana ya- y'umutima na trisomi venteye usanga batungitse nk'umwe canke babiri buri mwaka nayo ahandi hoho eh, benshi ntibakunda kubakira eh, si ukuvuga ngo yagize ubumwe budakwiye kubera bamubaza umutima yari asanzwe yabivukanye Eh, eh, nuko atavuze n'amazina yabo ya- yabo ba- nagusha ndabamenya kuko bose ndabazi kuko bo- kuko bose twabarungitse Eh, eh, sinibuka ikindi kibazo baba yabagije Oh, iki- Nibaze.
ikindi- ikindi yabajije musa n'abari babyishyuye ibyo by'ubwenge budakwiye nicyo nari nabonye yuko ari ikibazo mutari bwishyure igihe ariko aramuvura ariko arafashwa n'iki ngo iburaya ndavugana n'abaganga ba- ba- bavura Eh, hari abo hari abo bagira bita kateterizme batagira keruvere bidasaba ko bamwugurura umutima n'ahandi hoho hari igihe bavura eh, n'umutima bakawukurayo hakaba imashini busubirira icyo bita lokoro sankere mugabo bawukuramo rwose nyine uve ngo cyakushije n'umuntu udeya Eh, ni ubuhinga bwabo nyine nawe nagiye no kuri google akabandira video zimwe bagira shije umutima yo- yovyirabira eh, ubuhinga butarashika mu bihugu byinshi vya afurika ariko barabikora ni uko nyine babi- babigenza
egome turafise na stanislas kuri telefone mwiriwe stanislas mwiriwe neza royizi egome munyarutse mubaze umutumire
Mm, ndi i kigali mu rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa burega Mhm.
icyo nagira ngo nibarize umutumire ese nkatwe mu- mu gihugu cyacu cy'u rwanda ko kwivuza bakorera kuri mituweli none nkabo baba bakorera ku ki murakoze cyane egome alexi butoyi mumwishure
twebwe dufasha abagwayi bakeneye kuja kuvurirwa hanze ego imit- abafise mituweli ngaha zirabafasha mu kugirisha ibipimo kuko hari ibipimo vyi- vyinshi tubatuma wumva nk'icyo cy'umutima ekogarafi y'umutima hariho za eseje nimerasiyo amaseologi ibyo bipimo ufise mituwere arayikoresha mu bitaro bya leta ariko agiye mu bitaro by'abigenga wumva iyo mituwere ntisubira gukora kandi urumva hanyuma kujya kuvurirwa hanze naho twebwe abo twakira bose turondera abavura ku buntu yego urumva nta mituweri yego me murakoze turafise kandi na nije imbere kuri telefone nije imbere mwiriwe
mwiriwe neza yego me mufise icyo mushikiriza
nashaka kubaza umutumira akabazo ni ukuvuga numvise bavuga ko abantu bakeneye nko kuja kuvurirwa hanze ko babafasha n'aha mu gihugu cyacu hariho ni benshi mu burundi bafite indwara ariko kubera uburyo bubagora bwadusanga benshi ibyo ntibikunze none nasaba hamwe bishoboka ko bogira icyo babafashije nki mu bijyanye n'agatike cyangwa ibindi bisabwa kugira ngo bashike iyo bavurirwa nk'uko urabye hariho nk'uburaba ati jewe none ko ba nk'akarorero bamuciye nk'amahera nk'itike y'indege ugasanga ari iya gatongo akagenda ati none buhoho nkize nugaruka hehe abuvuga abuvuga abuvuga bagwaye indwara zimeze gute ni umutima cyangwa n'izindi ndwara
usanga ari za kanseri za kanseri usanga zifatira nki mu maorogane y'umubiri nka za ntuze hepatite urumva ibyo byose ko ari nk'indwara zisanga zikomeye cyane bigasaba nk'ubuhinga bukomeye n'uburyo bunini none rero nasaba hamwe bishoboka ko mu byo buba bashoboye ko nk'abo bantu bakurikirana bariho mu gihugu hagati batembeye bubaronka baciye nk'iku bazejwe inzego bubafasha bakabereka abo bantu ariko nk'ubu kubera bidakunda nicyo gituma bataboneka mugabo babarondeye barahari ndabazi ego meka no mu gisagara cya bujumbura turabikurikirana cyane yuko hariho abantu usanga badafise uburyo bwo kujya kwivuriza hanze n'izindi ndwara alex butoyi hari umugambi mufise wo gufasha abandi barwayi barwaye izindi ndwara atari umutima
dusanzwe twaratanguye ku bana turakira indwara iyo ari yo yose ikenewe kubagwa ikeneye n'uburyo kuvurirwa hanze yaba ibibyimba amatimere yaba ibintu orthopedike reka indwara yose ikeneye kubagwa ku mwana turayakira ariko ku bakuze twakira gusa abakeneye kubagwa umutima nibo gusa twakira nibo tumaze kuronka abo dukorana tukiri ngaho no ku by'amatike nari navuze yuko umubyeyi wese arihira umwana wiwe igitabo cy'inzira itike y'indege vagisine fiyeve jone n'utunyine two ngaha ibyo rero benshi birabananira birabananira cyane no kuri ino saha tuvugana nk'ubu ndafise umwana w'imabayi mu cyitoki cya rugombo ateka mu bufaransa itariki zitatu z'ukwindwi gushyika kuri iyi saha afise pasiporo yonyine kandi hasa n'ahageze
hageze bisaba yuko umuntu bwiza tujya kurondera viza tujya kurondera viza ati amafaranga y'itike y'indege ahari turakeneye na n'undi mwana w'igitega biruko nyine turakeneye ubu nyine byihuta amadolari ibihumbi bibiri n'amajana ane y'amatike y'indege y'abo bana urumva atabonetse bazosiba basibye kuba ari ugupfa nta kundi nta kindi gice gikurikira kuko hari igihe bihaca nk'undi mwaka ugasanga byararengeranye cyangwa bakamuha iyindi isango nk'inyuma y'amezi atandatu iyo sango ntayishikire urumva icyo kibazo rero cy'uburyo niyo ngorane niyo ngorane nyambere ya mbere dufise ngaha mu gihugu cyacu abana barasiba bakitaba imana kubera yabuze itike y'indege nk'ubu ndafise n'ubundi wo mu kirundi bwa mbarangwe wowe yabuze yabuze n'amahera ya pasiporo nawe niyo itariki indwi z'ukwindwi mu gihugu cy'ubufaransa yabuze amafaranga ya pasiporo
aba bakira mu bufaransa abaganga bose barategereye habuze ibyo bibazo by'ama pasiporo gusa
habuze icyo kibazo cy'ipasiporo n'itike y'indege icyo ni cyo kibazo hanini afite
none nta kuntu mwita nta kuntu musaba leta kumbure mu buryo kumbure yoba ifise bwo gufasha abantu yuko hari icyo babafashamo
oya ni ukuri twaregereye ubushanganzi bw'amagara y'abantu nzi ntabyo bakora bacungitse mu bushanganzi bw'ubwoko bwo gufatana mu nda muri solidarite aho naho twaragiye kenshi kenshi baratwangira baravuga yuko badafasha abaja kuvurirwa hanze eh, mu byo bakora ntawe baja ntawe uja kuvurirwa hanze bafasha nuko turatereza mu mabanki nka- nka yose nta ntashitikete mu mahinguro atandukanye hehe twagiye ku maradiyo atandukanye ibinyamakuru nk'amaradiyo ashika atanu ngenda nterereza harabuze n'uwishura sinzi ko baturambiwe sinzi ko oh, ari ugusigana canke bakenye birashoboka na vyonyene urumva ni iyo ni ngorane cyane iyo ngorane cyane nyamukuru wanashaka abo turunga ikiburaya kindi jenyene uburundi ni, ni kimwe mu bihugu mirongo itandatu birungika abana kuvurirwa mu bihugu vya buraya urumva eh, ndavugana n'abandi mu bindi bihugu bakora nk'ibi- nk'ibi- nk'ibi nkora boba usanga diaspora ivyitaho cyane boba usanga amasendika avyitwararika ugasanga nk'ubundi afise nku- nk'umwe n'umwe- n'umwana w'umusirikare umusirikare mutoya yambwiye ko ahembwa ibihumbi bidashika mirongo itanu kubera ikredi z'amarundi kubera ikredi afise uyu wonye ntash- ntaho vyoshoboka ngo aronke itike y'indege ntaho vyova urumva a- hapa ham- hampande yuko ah, agwaje kandi naho ntaho kazi kiwe navuze nafata yuko ako kazi kiwe ari uwundi muryango abandi basirikare harimwo reji harimwo ndetse ndetse bose bashize hamwe naho coba igihumbi kimwe kimwe uwo mwana yorokoka ubuzima bukagaruka ku mwana umunezero ugaruka mu muryango wiwe ibyo rero ngerageza gushiramwo mu mi- mu- mu- mu- mu- mu bakoresha ariko ntibirafata neza n'ukuri ntibirafata neza baragerageza mu bushikiranganji bwo kwivuna basi Eh, mu gipolisi nije gutangura abarimu nta kiragenda n'ubu ntituranavyumvikanako ariko abanyagihugu bobo urumva nano nibigiyeho nivyo nibo ndavuga urumva ni ibintu ni ibintu biteye ubwoba nubwo dukora urumva ko duku- dusimba tuziritse Eh, ndatera akamba bavyumva bavyitwararike bi- bite kugura pasiporo umuntu rimwe mu mwaka je n'ubu wowe ushaka kugura pasiporo umwana naca ndondera naca ndamwereka iyo agura ushaka kugura itike y'indege nyimba aba- aba- bafata ingendo cane bafise amamayezi ndamgenda mumukire pasiporo akora itike y'umwana umwana arokoke ni ukuri ko imana na- atazoba agize ikintu gisanzwe azoba agarukanye umunezero mu mwana uburundi bw'ejo umukozi wa leta w'ejo numva numva numva egome egome warugerageje akamo nibaza yuko bariko barakurikirana iki kiganiro bakumva kandi ko ari ibintu bibabaje abafise umutima wo gufasha bose bariko baragukurikirana turafise Eliya kuri telefone Eliya mwiriwe
Niriwe neza Aloysi.
egome mugire ko munyarutse
Yakabazo nashaka ndababaze.
e, u- ubaza umutumire
Eh, Nashaka ndamubaze ko numvise bakunda kuvuga yuko ari abo barungikayo kugomba bavugwe. Abo baba bararungikayo baba baja kwiga kugira ngo barabe ko vyokoroha ako kuko ndumva hatari ikibazo c'ukuntu boba bogerayo ukuntu bo ja kurungika abaja kwigayo hama bikazoza birakorerwa hano mu Burundi canke ntivyoshoboka kwiga kwiga kwiga iki Kwiga ku- kwiga kuba- gukora izo ngwara mm, kwiga kuvura
Eh, kuvura iyo mitima kuko ndumva biracari ikibazo kandi ndakuja mu mahanga yuko bo- bo- borungika baja kwigayo hama bakaza baraza bakubikora hano mu burundi wacu E, ikibazo cy'i Burundi ni ikibazo cy'uburyo ni ikibazo cy'ibikoresho twabivuze mu ntangamara ikiganiro yuko igituma babatwara hanze ni uko n'ubwo buryo n'ibyo bikoresho n'ubwo buhinga butaraboneka mu Burundi reka twakire Gerard kuri telefone Gerard mwiriwe
Mwiriwe neza ku ijwi rya Amerika murakomeye egome turakomeye
egome mwagize neza gutumira uwo mutumire kugira ngo abarundi ndetse n'abantu bumva ijwi rya Amerika baronke umuco kuri izo ndwara zifata cyane cyane abantu baba mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kuko uri kuharaba n'ukuntu baba babayeho uca usanga bitameze neza egome uwo mutumire yagerageze gusigura yuko iyo ndwara ari indwara itoroshe ifata umuntu muto cyangwa akuze nashaka kubaza ikibazo kimwe y'uko igitsina gikunda kwibasirwa n'iyo ndwara entre femine et masculine ni bigera ku rugero rumwe canke batandukanye femine femine femine masculine nyibaza ko ugomba kuvuga igitsina gore canke igitsina gabo
kome nashaka kumubaza iyo ngwara ko nashaka kumubaza iyo ngwara kenshi ko ivugwa muri cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere byoba biterwa n'imirire mibi canke n'ukuntu usanga abantu mu muryango babayeho nabi ugasanga amasiterese y'ubuzima baba babayemwo ugasanga bafite baba bafite imyitwarariko imyicariko miremire bigatuma biyumvira birenze n'imitima yabo ikagira igatera nabi ikindi kabe nashaka kumubaza nyarutse nyarutse umubyeyi arashobora arashobora kubyara umwana afite iyo ndwara y'umutima nayo nayo umubyeyi aba ayirwaye cyangwa umubyeyi arashobora kuba atayirwaye akabyara umwana afite iyo ndwara y'umutima nkaba namushimiye cyane ku nicyo yatwaye yatanze ni nicyo zitomoye cyane ko yatanze nimero abantu baba bo ku bo ngaha mu burundi bazomurondera kuko nizo ntara gusa yavuze zibasirwa hari n'abantu usanga mu burundi babura n'ukuntu babishyira hejuru babura n'abaradiyo mbere cyane cyane isanganiro niyo akunda gutera akamo itabariza abantu bashimiye cyane murakoze murakoze gerard tusabe alexi butoye mu mwishure nko mu munota umwe imbere ko twakira uwundi wa nyuma
yego murakoze ndangerageje kuraba ibiharuro mfise n'amafoto ndiko ndaraba twamanitse mu biro aho dukorera ndabona cyane ko abana b'abigeme ari bo benshi nibo benshi mu bo tumaze kuvuza hanze ngira ngo ni nabo benshi bavuka cyane mu gihugu iwacu icyo onye sinokivuga sinokivuga ko birebire rwose cyako umubyeyi yabyara umwana arwaye afite umutima wuguruye ko nawe arwaye indwara y'umutima nabyo ntoya si uko bimeze n'ukuri ahubwo umubyeyi nawe asanzwe arwaye indwara y'umutima burya kwibaruka biragorana kwibaruka biragorana yego abaganga bakubwira byinshi kuri ibyo
yego mereka twaterereje bishoboka uri we wese amafaranga ashoboye kuronka ayo ari yose uko angana kose adushyikira turakoresheje n'uri hanze tugenda
murakoze reka twakire sekuture hanyuma sekuture tugwahaye amasegonda make munyarutse
yego murakoze ikibazo nagomba kubaza ndashaka kubaza ubwa mbere yuko izo ndwara yuko zoba iyo ndwara y'umutima ko yoba ari hereditere ko yandukira ku miryango ryango iya kabiri nagomba mbaze ibintu wokorera umuntu afashwe agwa hasi nkajya umurabyo ubabije cyangwa imvura ihinze akagwa hasi cyangwa ikimukanga
murakoze alexi butoye mu mwishyure namwe mu mwanya muto
ego iyo navuze hariho ubu hereditere kirimo mu bitera indwara mu bituma abantu barwara indwara y'umutima harimo ikintu cya hereditere n'ibindi bitaramenyekana hagiye umuntu akangutswe akagwa hasi si uba arwaye indwara y'umutima gusa umutima twe dufasha bavuka indwara umutima umutima wuguruye n'ahandi hoho kenshi usanga bacira buri mwemu uramuha akayaga akamuha impemu ukamumweka kwa muganga hegereye bakamushyiramo bakamwongereza umwuka ogisijene nibyo bakunda guca bagira kenshi baragira amakirize abantu benshi baragira amakirize ndetse avuye muri koma akasanga ari pararize cyangwa ibindi yabaye ukundi kuntu ego icyo wamufasha uramushyira ahantu hari umuyaga ukamunyurukana kwa muganga hafi hashoboka ego mihura akoze alexi butoyi turi ko dusa n'abasozera leta uyisabye iki ayo mashyirahamwe yose ubandanya utera akamo uyasabye iki mu mwanya mutoya
ego leta mubanza kwishimira ko iratworohereza cyane batworohereza cyane mu kazi dukora haba muri pafu mu kuronka ibitabo by'inzira baratunyarukiriza haba ku kibuga cy'indege iyo dutwaye abarwaye haba mu nshingano y'amagara y'abantu ni ukuri ibyo badufasha byose batunyarukiriza Eh, nofasha abareta ko bogira intambwe yindi cyane cyane mu isanga ryo gufatana mu nda Mm.
bagafasha imiryango itishoboye i- i- ifise abana bakeneye kujya kuvurirwa hanze baronse ababura mugabo vyanse nyene Eh, bashikanye eh, gome ayandi Amanga- mashi- ayandi mashirahamwe mu segonde rimwe gusa
eh, a- nayo akorera ngaha muzamakungu cyane cyane mu- mu byo bakora bakitaho kudu- murakoze kudushigikira murakoze murakoze murakoze Eh, ni naha turangirije ikiganiro c'amagara y'abantu kuri uyu munsi mwese mwaduteze amatwi turabashimiye mwari kumwe na Aloyizi Bigimana kuri mikoro Fatuma Karara niwe yadufashije gutunganya ikiganiro ibiganiro kuri irya Amerika birabandanya